muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi nk'uko mubizi radiyo ijwi rya amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ariko rero mujye no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu yutube na facebook voa radiyo yacu maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo murisanga intambara y'uburusiya kuri ukraine yujuje amezi atandatu ejo bundi kuwa gatatu tariki ya makumyabiri na kane y'uku kwezi ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa kabiri gushize twari twakoze ikiganiro muri isanga ku buryo yarimo itutumba ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko uburusiya buzatera koko abayobozi b'uburengerazuba bw'isi by'umwihariko leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubufaransa ubudage umuryango w'uburayi bwunze ubumwe n'umuryango wa otan ni ukuvuga umuryango wa gisirikare wo gutabarana w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja atlantika icyo gihe bemezaga ko uburusiya bwashakaga kwigarurira ukraine uburusiya bwo bwemezaga ko babubeshyera ahubwo ko bafite indwara yo guca igikuba cy'intambara ibyo uburusiya bwitaga isteri mu gifaransa nyamara bwarakeye kuko buratera mu kiganiro muri isanga cyo kuri makumyabiri na rimwe y'ukwa kabiri gushize umutumirwa porofeseri paul kananura yadusobanuriye impamvu uburusiya bwashakaga gutera ukraine uyu munsi yatwemereye nanone kugira ngo adufashe kumva aho iyi ntambara igeze ingaruka zayo ku isi n'aho irimo igana porofeseri kananura ni impuguke n'umushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi simbarambiye rero mbazanire umushyitsi porofeseri kananura uraho urakomeye
muraho murakomeye kamirindi nongere ngushimire cyane rwose ko uhaye umwanya wawe abanywanyi b'ijwi rya amerika kugira ngo udufashe nyine gusobanukirwa iby'intambara wakongera ukatwibutsa muri make cyane ibyatumye uburusiya butera
uburusiya nta mahitamo bwari bufite uretse gutera ikirere kubera yuko bwagiraga butinjira mu muryango w'ubumwe bw'uburayi no mu muryango wo gutabarana uhuje amerika n'ibihugu by'uburayi kubera impamvu eshatu iya mbere ni iy'ubukungu bwagiraga budaheba ubukungu bwa ikirere cyane cyane ifite ubutaka bw'umukara bwera cyane uretse ingano n'ibihwagari hari n'ubukungu kamere muri ubwo butaka icya kabiri ni mu rwego rwa gisirikari ntabwo bwifuzaga ko ikirere yinjira mu muryango wo gutabarana w'ibihugu by'abanyaburayi kugira ngo bataba bari ku irembo ryabo cyane cyane izo ngabo zitajya no mu cyambu cya sebastopol kiri muri kirime yego ku nyanja y'umukara
icyo cyambu ubu ngubu kikaba hari ikigo cyo mu mazi cya gisirikari cy'uburusiya ubwo rero urumva ko iyo binjira muri otani uburusiya bwari kuba buhatakaje maze hakazajyamo otani ibyo bikabangamira umutekano w'uburusiya
nuko icyo gihe uburusiya dukurikije uko abahanga mwabivugaga ndetse n'abanyapolitiki bo mu burengerazuba bw'isi bavugaga yuko uburusiya bwashakaga kwigarurira umurwa mukuru wa ukraine kiev mu minsi itatu gusa none ubu ngubu bimeze gute hari agace k'ubu- ka ukraine uburusiya bufite usibye kiev uburusiya bwananiwe gufata Eh, ibyo bintu ngira ngo ni iby'abantu bavugaga ariko si iby'abarusiya batekerezaga kuko iyo urebye uko intambara yagenze igice cya mbere cyari icyo gusenya ubushobozi eh, bwa gisirikari bwa ikirere ndetse n'ubwo batekereza ko babuhabwamo imfashanyo n'ibihugu byo hanze icyo icyo gice nicyo bakekaga ko yenda aricyo bari bufatemo kiyeve ariko wabonye ko bageze nko mu birometero makumyabiri eh, nubwo bahuye no kwihagararaho kwa ikirere ariko bageze aho basubira inyuma urumva yuko eh, icyo ngicyo bi- byerekana ko icyari kigamijwe cyari icyo gusenya ibikorwa bya gisirikari ni- n'ibitwaro yenda byabo ubwo rero batangiye igice cya kabiri aricyo kirimo ubu ngubu cyo gufata uburasirazuba bwa ikirere hariya muri dombasi eh, cyane cyane ko hatuye abarusiya benshi kugira ngo wenda bazahomeke ku burusiya nibinashoboka umuntu arebye uko byaba bigenda bashobora no kuzafata amajyepfo ari ariho ubona bagana n'ubwo intambara itihuta cyane kuba bagera harya ku cyambu cya odessa kiriya ki- kivamo kigenderamo ingano ubu ngubu ku buryo bwumvikanyweho zijya mu bihugu byo hanze
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira n'umuhanga profesor paul kananura ku by'intambara uburusiya bwagabye kuri ukraine guhera ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi kwa kabiri gushize kuri telefone dufite gatorika mozar gatorika we urahura akomeye yego yego nuko wabwira umutumirwa mwibutsa aho uherereye ngemerereye igicumbi aho ni mu rwanda mu ntara y'amajyaruguru ye ikibazo cyangwa igitekerezo Ah, ku bigendanye na biriya byo muri kirere n'uburusiya rero by'uko na- mbibona ngewe mbona buriya ni nk'iki- ngewe mbona ari- ni nk'icyubahiro ibihugu biba bishaka nka leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya buriya ngewe mbona uburusiya bwarabishyizemo imbaraga wenda bwarashyizemo imbaraga nyinshi bubonye ko amerika yabishyigikiye ekirene ngewe niko naba mbibona nyine ye urakoze cyane yego yego hanyuma rero hari n'umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa hitimana kaminuza kabefu niko yanditse kuri facebook y'ijwi ry'amerika vewa radiyo yacu ati putine ndamwemera aje guca agasuzuguro ku isi amerika nidatuza azaturitsa isi kuko yabiteguye bagisinziriye ubwo mutuze mbabajwe n'abanya ukraine bari kuharenganira nuko profesor kananura uyu rero gatorika mozar n'uyu nguyu hitimana uko bavuga barajya guhuza ahari
ndumva bahuza Eh, kandi bafite abo uwo bashyigikiye bo ibyo ngibyo ni ni uburyo bwiza bwo kwerekana uko batekereza n'uko bifuza uko ibintu byamera gusa ntabwo ariko intambara zigenda icyo yego cya mbere icya kabiri si nako isi itegekwa nta cyemezo cy'uko ah, abo banyaburayi n'abo banyamerika bari basinziriye nta nubwo bari basinziriye ushobora gusanga yenda ahubwo uburusiya bwarasubizaga ibyo politiki yabo bari barimo yo gushaka kwigarurira ikirere ku buryo eh, ku buryo bw'ubufatanye haba mu rwego rw'ubukungu binjira mu muryango w'ubumwe bw'uburayi no mu rwego rwa gisirikari binjira muri otani ubwo ahubwo uburusiya bukaba bwarabaciye mu cyuho ibyo bitaragerwaho kugira ngo bizaruhanye kugerwaho cyangwa ntibizanagerweho cyangwa byanagerwaho eh, biriya bice bi- bwegereye eh, bakaba barabwometseho barabi- barabyometse ku ku burusiya kugira ngo binababere eh, urubibi runini ruzabatandukanya eh, n'ikiriya gice cya ikirere cyegereye kiyevu cyakinjira mu- muri iyo miryango y'abanyaburayi ijwi rya amerika kuri telefone noneho dufite manirakiza theogene manirakiza we wi nyakubahwa uraho urakomeye nyakubahwa mani irakiza yego no kwindaho ndashima no kumeze neza ndi ngaha eh, mu gisagara cya bujumbura ye mu burundi nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
bo jewe nabonye komantere mwashyizeho nayikomase kandi nashatse kumenya mwatubajije ikibazo aho mu- tubona bigana bija Eh, jewe Yego.
natanze na- nari nifuje gushikiriza icyumviro ko eh, burya ikintu iyo gitanguye kiba gifise intango kikagira n'iherezo bigaye mbona umengo ibyo aribyo byose eh, bidatebye barashobora kumvikana habamwo uwuneshwa hakabamo n'unesha bose bakumvikana bagahuriza yuko bose bobandanya kubana neza Eh, urumva iyo inkuba zibiri zangiye igicu uca usanga ibintu byononekaye njyewe nabona umengo nk'uburusiya bwari bukwiye kugira gush- gushira eh, nka ikirere yari ikwiye gufata ingingo ikavuga ati twe n'ukuri turarabye ino ntambara tuyihagarike hanyuma twumvikane ku bintu biba bikenewe kugira ngo na twebwe abenegihugu dushobore kuba mu mahoro n'umutekano dutekaniwe kuko twese biradufitiye ingaruka mbi ingaruka mbi twese iratu- ira- iriko iratubako rwose vrema no mu burundi ntiworaba Eh, nka- nka je ndi umudandaza ndabona yuko ibintu bitakigenda neza ntitugikora ntitugicuruza ibintu vyara- bimeze nk'ivyahagaze ntitugideplasa kubera igi- ibitoro urabona ko naho bitava hariya aye nibaza yuko n'ibiva n'ahandi bitadushikira vyoroshe U- ukabifatanya n'intambara yo muri Ukraine
iradusensuwanse ku bintu bya marketing research yose iba kuri iyi si twese biradushikira idorari nti- ntiri- ntiridushikira ibiki ibintu nk'ibyo ibifungurwa byahora biva hariya urumva ino byaciye biduga tu- turavye nk'umukate wahora ku- ku- kuri demire ino usigaye ugura ibihumbi bitatu.
bibiri by'amarundi urumva ibyo byose biri- biba- biri kuri irya kuri irya eh, transport y'ingano y'ibiki byose byava hariya ye nibyo koko uburundi bi- ni kimwe mu bihugu bigura ingano mu- mu- muri Ukraine
yego erega niyo ziba ziva mu burusiya canke mu bihugu vyegeranye na ukraine Mm.
ni ukuvuga yuko i- i- iyo sheme eh, iryo barabara nzira, yego.
du- dukoresha urumva twese birakwega kwegana ugasanga ibyo bintu ntibyadushikiriye neza uko tubishaka mani irakiza ndagushimiye
ni ukuri nanjye ndagukengurukiye cyane uheze wigo cyane nari nzi ko mumpamagara ariko ndashimye cyane kuba munshize ku murongo nkashobora kubavugisha ku ijwi rya amerika yego rwose ukomere ntirambire no kuri vrema turabakunda cyane kandi turabakurikirana cyane murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika porofeseri hari utuntu tubiri manirakiza avuze ibyerekeranye no kumvikana noneho n'ingorane ubwonko bw'ingorane zo ku isi yatangiye kuzitwinjizamo icya mbere i- muri iyi ntambara impande zombi uburusiya na ukraine hari imishyikirano bafitanye imishyikirano yo irahari uretse ko ntakigeraho ariko muri mwe bagiranye nk'ibiriyo bakorera muri turikiya eh, hari yabashije gutuma eh, bumvikana uko i- ikirere izacuruza ziriya ngano n'ibihwagari kugira ngo amato yatangiye kugenda ava muri odessa ajya muri ibi bihugu by'i burayi ubwo yenda twizere ko azageraho na afurika akahagera Eh, ariko ibyo byerekana ko abanyaburayi bakomezaga barira bavuga ngo afurika ntizagira inzara ntizagira inzara amato ya mbere yavuye mu muri Ukraine ya- yabanjije i burayi nyine ngo utera uburezara bw'ibanza ubwo abanyafurika nabo bagomba kumenya- kwimenya no kumenya inyungu zabo ko zitareberwa n'abandi icyo ni icya mbere mu- cyavuye mu mishyikirano icya kabiri intambara zose zirangizwa n'imishyikirano ariko muri iyi ntambara harimo ibice bibiri bikomeye icya mbere hari abayenyegeza icya kabiri harimo eh, birenze intambara yo muri Ukraine harimo guhindura imirebere n'imitegekere y'isi ndetse no gushaka bose kugira ijambo ku isi Eh, bikaba rero bihuza ibyo bihangange by'abanyaburayi n'ibihangange byo muri aziya biri mu burusiya n'ubushinwa none icya gatatu tugarutse ku ntambara nyirizina n'impamvu yayo muri aka kanya ese uburusiya buvuga ibintu bibiri ko ikirere izaba igihugu netre doko kitagira aho kibogamiye ntikijye muri iyo miryango ese ubwo ikirere izabyemera abo ngabo bandi bababwira bati ubu ngubu babafasha babaha intwaro bazabyemera ikindi ni uko ibabwira iti ziriya ntara zitwegereye zigomba kwigenga ese hari igihugu kizemeza gutakaza ubutaka bwacyo ibyo bintu urumva ko bizagora mu mishyikirano ariko iyo mishyikirano izo ntara tuvuge na ikirere ibyemeye hari ibindi bireba ibihugu mpuzamahanga ni ukuvuga ko nk'ariya dombasi bemeye yuko homekwa ku burusiya iriya nyanja ya zove yaba yahinduka ikiyaga yaba mere interiyeri yahinduka ikiyaga kinini cy'uburusiya ni ukuvuga ko nta mato mpuzamahanga yazongera gucamo adahawe uruhushya n'uburusiya ariko ubu bacagamo kuko nyine ari
ni amazi mpuzamahanga harimo amazi mpuzamahanga ibyo byose usanga ari ibintu bizatuma ibiganiro bitoroha ijwi ry'amerika porofesori kananura hari akantu uvuze ntemeranwaho nawe ndetse n'uriya imana irakiza ko intambara zirangizwa n'imishyikirano nyamara intambara ya kabiri y'isi ntabwo yarangijwe n'imishyikirano abayishoje baratsinzwe mu kinyarwanda no mu kirundi baraneshejwe nta mishyikirano yabaye ariko icyo gihe cyararangiye igihe cy'intambara ya kabiri ibyo bihe byo byo kurwana batumurana byararangiye cyane cyane ko kugira ngo inarangire nubwo abantu bamwe bavuga ko bitari ngombwa wabonye ko amerika yagombye gukoresha bombe atomike mu buyapani hariya za nakasaki noneho ubu rero ibyo bihugu byose bihanganye uretse ikiberamo intambara byose bifite amabombe atomike kugira ngo imitwe abarusiya bafite ibihumbi bigeze kuri bitandatu abanyamerika bafite ibihumbi bitanu na magana atanu abanyamerika n'abanyaburayi bashyigikiye ikirere uburusiya burihagije nabwo ariko bukaba bushyigikiwe n'ibindi bihugu nka biriya bya koreya y'amajyaruguru iyo yashatse ngubu iri gusaba n'uburusiya kugira ngo yinjire mu mirwano ubushinwa burarebera hirya aho ngaho urumva rero ko bitakiri bya bindi bihugu byose byari biteraniye ku budage kandi tunabibutse ko ubudage bwatsinzwe n'abarusiya cyane cyane bitwaje kiriya gihe cy'ubukonje bita iveri bikaba ari byo byatumye hapfa abasirikari benshi b'abadage bishwe n'inzara cyane cyane kuko batari bakibasha kugemurirwa no kuva aho bari kubera ko haguye urubura rwinshi rukaba bamwe barishwe n'urubura kuko rwabageraga nko mu ijosi hamwe na hamwe ahandi rubagera mu nda badashobora kuva aho bari bicwa n'ubwo bukonje ibyo ngibyo nabyo biri mu byatumye intambara yihuta ubu rero nkeka yuko intambara nyinshi ubu zisigaye zirwanirwa mu kirere muri ibi bihugu bikomeye ku buryo nubwo haba ubukonje intambara yakomeza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku ntambara yo muri ukraine porofeseri paul kananura ni impuguke mu bya politike mpuzamahanga n'umutekano ku isi niwe mutumirwa hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika yanditse kuri facebook vewa radiyo yacu y'ijwi ry'amerika yiyita vital wayize niyo ati mwibesha si intambara ni special military operation smo iyo iba intambara haba hamaze kononekara byinshi ubwo rero agomba kuba ari umurundi kubera ko iyo umunyarwanda ari kwandika byinshi we yanditse byinshi ahangaha nagira ngo uyu mugabo vital mutumirire umunyarwanda umaze imyaka n'imyaka atuye ikiyefu umurwa mukuru wa Ukraine ni mucungakawa hoshideri maze atubwire uko bimeze aba bamwe bavuga ko atari intambara ngo special operation military operation sinzi n'icyo ari cyo aho wabitandukanyiriza n'intambara reka nawe kubyinjiramo ahubwo mbatumirire mucungakawa hoshideri mucungakawa urahura akomeye
turi kwihangana gahoro gahoro muri kwihangana kubera ko muri mu mazi abira
nibyo ni ukuri rwose
none se byifashe bite Ha- twumva na hano ku ijwi ry'amerika kuri facebook hari abantu bavuga ngo si intambara ngo haba harononeka byinshi iyo haba intambara Ah, hari abavuga ngo turabogamye ngo turabeshye ubwo nazo nda- nabyo ndaza kubisoma mbese mu magambo make mwebwe muri aho ngaho i Kiev mu- mubayeho mute muri make ah, ah, hano abantu barabyu- hano hano abantu barabyumva ko ari intambara bishyize hamwe barageza gufatanya nta muntu ubivugaho cyane ubona abantu bitonze barabyakiye ko bagomba kwi- kwirwanaho muri rusange
none se Urebye- yego yego komeza urebye urebye abantu ba hano abenshi abenshi bariteguye ba- bariteguye bariteguye ko ko intambara n'ubu ishobora no kugera hano igihe bariteguye bariteguye kwirwanaho none se tujya twumva mu makuru ngo hari misile yaguye hanahana ejo bundi umusibe ejo nimba ntibeshye twumvise ko hari misile yaguye ahantu abantu bategera gari ya moshi aho ngaho i Kiev hapfa abantu barenga makumyabiri na batanu iyo mwebwe mwitegura misile ko zishobora kubagwa hejuru mu- mubigenza mute mufite aho mujya- mushobora kujya kwihisha
Eh, hano kuri icyo kibazo ho cyakora bagerageje ku- bagerageje kubye- kubyegeza kubyegeza abaturage hari imyanya bakoze bahinduye abe- abegereye metero abegereye muri begereye ahari metero bahita binjira muri metero hari amazu ubu, aho- aho- za- kera igihe cya igihe cya iniyo soviyetike uzi ko bari baru- bari barubatse inzu by'ubuhungiro bya- baramutse habaye intambara ibi ibyo byose batangiye kubivugurura kugira ngo abantu babijyemo ndetse ubu abantu abantu bose bafite inforomasiyo ahantu bashobora guhungira haramutse habaye habaye mbese haramutse baramutse barashe nk'ibi- nk'ibisasu byinshi abantu barabategura babategurira bwa mbere bakatubwira za sirena zikavuga abafite amatelefone bakaboherereza za mesaje eh, n'abantu bari muri duza bari muri desanse regionali bara- baba baba- baba batembera hose bareba uko situwasiyo imeze
nuko metero wari uvuze mbwire abateze ijwi ry'amerika ko metero ni gari ya moshi igendera mu butaka mbese mu kuzimu Eh, noneho rero Yego.
hakaba hari aho basohokera bakajya ab- ab- abayisohotsemo baka- baka- Eh.
bakabona aho ba- basohokera mbese n'aho binjirira bajya kuyifata mu magambo makeya rero nyine nabwo ni ubuhungiro ni ubuhungiro kandi ndagira ngo mwese ko iyo metero bayubatse bayubatse nyuma ya nyuma ya- nyuma- nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose bayubatse bakurikije ko bashobora kuzatera iyi ni sosiyete yari ifite ubwoko amerika ishobora kuharasa kuhazabarasa n'umwe ni met- metero na- mbese ni ahantu byo hateguwe ku buryo abantu bashobora guhungiramo
nikose ku- ku byerekeranye n'ibiribwa imiti amashuri mu magambo makeya amasoko ararema amaduka arafungura amashuri yaratangiye bimeze bite abana bajya kwiga
hano amashuri azatangira mu tariki ya mbere z'ukwa cyenda yego Eh, barimo icyakora amashuri barayateguye ah, ah, aho bashobora kuyategura nka mwami kiyevu no mu yindi no mu mijyi yerekeranye mu mu- mu- mu burengerazuba bwa ikirere amashuri barayateguye ku buryo niyo hazamo niyo ha- niyo havuka nk'ikibazo cyo cya za misiri gishobora kuza abo bateguye ahantu abanyeshuri bashobora kwirukankira eh, kirigita bagiye kwihisha ndetse ubona eh, ari ari intambara batangiye batangiye kumva ko ari intambara ko ko ari ko ari- ko ari- ko ari ukubaho mu gihe cy'intambara amaduka n'amasoko Amaduka- mujyayo amaduka afunguye amenshi ni amaduka y'ibiryo
na za farumasi z'imiti amaduka y'ibiryo na za farumasi ni kuvuga hano ikiyevu ahantu hatari intambara no mu burengerazuba niho amahanga ibintu bikora ubona ahantu batarasa cyane ubona ibintu birakora abantu barakora bajya ku kazi yego noneho mu magambo makeya se uburusiya hari usibye kirimeya bwigaruriye mu bihumbi bibiri na cumi na kane guhera mu kwezi kwa kabiri kugeza ubu ngubu hari igice uburusiya igice cya ukirayini uburusiya bufite neza mu maboko nta gice na kimwe wavuga ngo bufite mu maboko irahategeka iriyumvamo ko ari umutegetsi wabo nta gihugu nta gace na gato none se za ruhansike za mbese agace ka dombase na hariya bavuga muri za ruganske na donetsk muri batangiriye kurwanira na n'ubu urabona ko ntabwo wavuga ngo barahafashe barahakontorora ngo barahafashe barahakontorora ibyo twakwita kuvuga ngo bariyumvamo ko ari abantu bari bashinzwe ubutaka bwabo bufite uburenganzira bw'ubutaka bwabo kubera ko ntabwo abasirikare hano babaha amahoro aho bari hose aho bari hose ku butaka bwa ikirere ntabwo ngo bafite amahoro bafite ubutungane ariko bashyizeho abategetsi babo mu magambo make hari ukuntu nabo abarusiya basa n'abafite ubutegetsi aho ngaho mu burasirazuba biriya ni ibyo bavuga ibyo bita poropagande abategetsi baho yego hari abantu b'abakoroborante b'abaturage b'abakoroborante bakoranye nabo ariko rero nabo ariko rero nabo usanga nta jambo bafite kubera ko abaturage hano rwose nicyo kintu nicyo kintu abarusi batsinzwe abaturage hano banze kubemera n'aho bageze hose ntabwo ngo barakontora abaturage banze kubemera hanyuma uyu mugabo vital aravuga ati si intambara y'ibintambara haba harononekaye byinshi hari ibintu byononekaye ku buryo ibintu byinshi byarononekaye niyo bari bahakana yegere kari agace kari ku mupaka w'uburusi w'uburusi na ikirere hari ibintu bakoze bibanze tutavuze hano ikiyevu ibyo bakoze hano ikiyevu muri za mu bice bimwe bya kiyevu mu minsi ya mbere ariko iyo urebye nka karikiyevu cerinigo suma yari imijyi ya leta yari yaratangiye gutera imbere cyane hari abantu benshi bahatuye byarangiritse niba hakana na umwanda wabonye intebe z'amashusho menshi y'imariwuporo yazengurutse isi yose mariwuporo yari umujyi cyane warimo abantu barenga ibihumbi magana ane ariko ubu ngubu abantu bamo barabarwa kwako ibintu byose barabisenye urebye barimo gukora hariya nawe uvuga ngo muri donetske bafashe bahafashe hari inzu igihagaze zose ibyo bazisenyaguye ijwi rya amerika mucungakabaho shideri ndagushimiye cyane nta kibazo nta kibazo eee mukomere kandi namwe mwihangane ni ugukomeza mukadushyigikira yego nibutse ko ukomoka mu rwanda kandi ko umaze imyaka n'utwaka utuye aho ngaho ikiyeva komera komera radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda porofesori kananura yego wowe ku giti cyawe umushakashatsi umuhanga mu byerekeranye n'ibyo byose by'umutekano ibintu bya sitarateji uyu muntu ufite uvuga ati si intambara ngo ni special military operation mbese ngo ni ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare wowe wamusobanura gute hari itandukaniro hagati aho ngaho hagati y'intambara n'ibyo bikorwa bidasanzwe
uko wabyita kose byaba igikorwa kidasanzwe cya gisirikari byaba intambara iyo abasirikari binjiye mu kindi gihugu batagitumiwemo bakagenda barwana bakagenda basenya ibintu byabo bica abaturage aba ari intambara uko wabyita kose kugira ngo ubisige amavuta ntacyo bihindura cyane cyane ko dufashe nk'imibare y'abapfiramo nubwo abasirikare aribo bapfa cyane kurenza abasivire ngira ngo umukuru w'ingabo za ikene muri iyi minsi ibiri ishize yavuze ko hamaze gupfa abasirikari ibihumbi icyenda ba ikirere gusa ba ikirere none se abasirikari ibihumbi icyenda bapfuye kuko bajyanye abapolisi kubafata cyangwa bapfuye kuko bari ku rugamba
hanyuma umubare w'abarusiya bo bamaze gupfa nawo ntabwo ujya umenyekana umubare w'abarusiya bamaze gupfa ntabwo uramenyekana ariko iyo bawuvanze n'abakomeretse bigera mu bihumbi mirongo cyenda ni ukuvuga ko hariya naho iyo muri za ikirere wongeye haba ngabo ibihumbi bigeze ubu ngubu ku icumi kuko hari indi mibare yerekana ko ari ibihumbi icumi na magana arindwi mirongo inani n'icyenda nabo berekana ko abamaze gukomereka bari kugera mu bihumbi hafi ijana cyakora abasivire bo kugera ubu umuryango w'abibumbye uvuga bapfiriyemo ni ibihumbi bitanu na magana atanu mirongo inani na barindwi urumva ko mu myaka mirongo itatu ishize niyo ntambara ya mbere abasivire bapfuye ari bake ku ntambara abasirikare bagapfa ari benshi icyo nacyo yenda sinzi uko umuntu yagisobanura cyane ni ukuvuga ko mu kurwana baba abarusiya bibanda cyane cyane ku bikorwa bya gisirikare n'abanyayukirere rero nabo bakagenda barwana n'abasirikare barwanya abasirikare badakoresha badashyira imbere abasivire ngo babakingire ikibaba kuko aba ari abaturage babo ndumva baba bashinzwe kubakingiraho kugira ngo babahungabanye yego ubwo noneho utubwiye mu magambo make abantu bapfa bamaze gupfa b'abasirikare n'abasiviri ubu noneho intambara nta mibare mufite y'abantu imaze gukura mu byabo bahunze bahungira mu mahanga abandi bahungira imbere mu gihugu
ngira ngo bagiye babakira hano i burayi kubona imibare biragoye kuko ibihugu byinshi hari abo byakira nk'impunzi z'igihe gito hari abo bakira nk'abashyitsi ariko ibyo ari byo byose ngira ngo bageze nko muri za miliyoni
ijwi rya amerika yego komeza imbere mu gihugu umuntu atazi umubare neza kuko iyo bigiye bigenda neza basubiraho bari bavuye keretse aho bababwira kuva burundu kuko babona ko uburusiya bwafashe cyangwa bugiye kuhafata imibare rero iragoye cyane kuko bihinduka buri munsi ariko ni amamiliyoni ni amamiliyoni biriya byose nka miliyoni yamaze kwinjira hano mu burayi nuko bagenda bajya hirya no hino cyangwa se bakaba bari n'aho ngaho bariya bo bita impunzi z'imbere mu gihugu bageze nko kuri miliyoni ibyo ari byo byose radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndibwira rero ko uyu munywanyi wacu vital atangiye kumva uko bimeze noneho uko twabyita kose nk'uko porofeseri kananura bitubwiye ati none se abasirikare bagiye bagiye gukina amabiye mu gihugu batatumiyemo ahubwo bakagenda barasa ijwi rya amerika duhamagare safari abiri safari karame ndabumva uraho neza nawe murakomeye uherereye hehe abiri we ubundi nyamagabe mu gasarenda mu majyepfo y'u rwanda yego perezida w'u rwanda mwamwakiriye gute eh yadusuye uyu munsi twamwakiriye cyane rwose nuko nuko noneho kuri iyi ntambara yo muri ukraine hari igitekerezo cyangwa se ikibazo ufite numvise bisobanutse gusa nyine gendera kuri kote y'abaturage numvise bitoroshye nyine muri kirene no mu burusiya abaturage urumva barababa ariko urumva hari ukuntu bagenda bishakisha bikemura utubazo nihangane gusa ubuzima burahinduka safari urakoze
urakoze namwe ibi bya amerika
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jyewe ndi w'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi muhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia royal
ijwi ry'amerika noneho duhamagare ndayiko ndayikengurukiye izaki ndayikengurukiye yego ndabumva hari igitekerezo cyangwa ikibazo ufite sifudu cyane abakwiye kuraba bakareba kuko bazongera gutsinda nta kintu kikihasigaye nicyo kibazo cyane nari mfite ye urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika hari n'undi munywanyi w'ijwi ry'amerika wanditse kuri facebook vewa radiyo yacu y'ijwi ry'amerika nyine yiyita eden sergei lavrov ati mujye muvuga ibindi ariko intambara yo muri ukraine muyireke kuko murabogama cyane icyo ni igitekerezo cye nuko porofeseri kananura yego twari tumaze gukomoza ku, ku bantu bahunga no ku, no ku bapfa b'abasivili hanyuma uyu safari aberi uri mu gasarenda ati njye mbabajwe n'abaturage nk'imbi imishyikirano ntakigeraho koko ubona amaherezo y'abaturage ari ayahe amaherezo y'abaturage arababaje uretse ibyo twavuze hari abasenyerwa amazu ngira ngo uje ubona kuri za televiziyo abakecuru abasaza bari mu mazu igice kimwe cyasenyutse abandi bangara ibyo ari byo byose imibereho ni mibi ntabwo bakibeshejeho neza baba bafite ubwoba igihe cyose cy'uko amabomba ari buze ndavuga abari kure y'ahari ibera imirwano ahabera imirwano bari hagati nk'ururimi baraswaho n'abasirikari b'uburusiya barasa nubwo baba barasa bene nabo barwana ba ikirere ikirere nayo irasa irasa ku basirikari b'abarusiya urumva amasasu ntatoranya nyine ibyo byose ni ibintu bibahungabanya haba mu mutwe haba mu mibereho ya buri munsi birababaje ngira ngo nk'uko bamwe nyine batangiye babivuga nubwo inyungu z'ibihugu ari nyinshi ariko bagomba kugera igihe cyo kumvikana kugira ngo babahe umutuzo n'umudendezo bongere basubire mu bikorwa byabo no gusana ibyangirijwe n'intambara
ijwi ry'amerika hanyuma nanone hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika nestor nkundayezu wanditse ati nta munyayukrene canke umurusiya bumva ikirundi n'ikinyarwanda none ibyo biganiro ibyo biganiro kuri iyo ntambara bifasha iki icyo ni igitekerezo cya nkunda yezu nestor bifasha iki none wowe uzibera mu karwa kawe we nestor nkunda yezu uzibera mu karwa kawe uyoberwa ibibera ku isi koko porofeseri wamubwira iki wowe intambara aho yabera hose ireba buri wese aho atuye ku isi kuko ibibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu iba yangiriza ibikorwa remezo rimwe na rimwe bisangiwe n'abantu benshi ku isi none iyi ntambara yo muri ikirere tugarutse kuri cya kibazo cyabajijwe mbere n'ubwo utakigarutseho ifite ingaruka nyinshi ku isi yose hari n'aho ngaho ngira ngo ari mu burundi cyangwa ari mu rwanda uwo munywanyi ubajije icyo kibazo agomba kuba ari mu burundi ibyo ari byo byose yandika ikirundi ariko ntabwo yatubwiye aho ari niba ari mu burundi arabizi ko ubu ngubu mu burundi hari ikibazo cy'igitoro cyabuze kubera iyo ntambara
n'ikibazo cy'ifarine noneho n'igiciro cyariyongereye urumva se bitabafiteho ingaruka urumva se abarundi badakeneye kubimenya kugira ngo nabo batange umusanzu wabo mu kureba uko ibyo bintu byakemuka nubwo turi mu bihe bikomeye ndashaka kuvuga baba barundi nk'ubwabo cyangwa indongozi zabo aho ngaho duhite tujya ku ngaruka z'intambara ku isi nyine mu magambo makeya ibinyampeke byabaye bike usibye ko ubu ngubu noneho n'umuryango w'abibumbye wabigiyemo ibiganiro bituma ibinyampeke bitangira gusohoka muri Ukraine usibye ibyo ngibyo hari n'ibihano uburusiya bwafatiwe n'amahanga nabwo bufite nka gaze tuvuge ijya mu burayi mbese mu magambo makeya byose ubishyize hamwe ingaruka ku rwego rw'isi ubu ngubu zimeze gute ingaruka ya mbere ku isi ni uko hashobora kuba inzara n'iyongera biciro ku isoko ry'ibinyampeke cyane cyane ibyo ngibyo by'ingano n'ibihwagari n'ibibivaho byose iyo ngiyo ikaba ireba isi yose icya kabiri ni igabanyuka ry'ibitoro ku isoko mpuzamahanga bitera guhenda kwabyo no kubura mu bihugu bimwe na bimwe icya gatatu ni uko ibyo byose biva mu mahanga inzira bicamo kubera ibihano ubu zikomeye zikaba zinahenze zigatuma n'ibindi bicuruzwa bitava mu burusiya no muri kerene bigera mu bihugu byinshi byarongereye igiciro icya kane ni uko ibihano byari byarafatiwe uburusiya kugira ngo bubushwanyaguze biri kugira ingaruka ndetse no ku bazikoze cyane cyane abanyaburayi icya mbere niyongerabiciro ku bintu nkenerwa bya buri munsi icya kabiri ni uko ni uguta agaciro kw'ifaranga ry'uburayi ubu ngubu kuva amayero yabaho nibwo bwa mbere agiye munsi y'idolari urumva rero ko ibyo bihano byafatiwe uburusiya biri kugira ingaruka haba ku babifashe cyane cyane ko muri mu minsi iri imbere hazaba n'ikibazo cyo kugira ngo hazaba icyo kibazo cy'ibitoro na gaze cyane cyane gaze yo ducana muri veri ubu ngubu twatangiye kugura ibiringiti byo kugira ngo tube ari byo tuzajya twiyorosa hakaza n'uko bigira ingaruka ku isi yose cyane cyane y'uko haba ibyo by'uko imihanda yo gutwara ibintu nayo itameze neza ikongera ibiciro ku isi y'ibiribwa bivuye ahandi n'ibindi bikenerwa hakazaho n'uko inzara ishobora gutera cyane cyane ko ibinyampeke byinshi biva muri kerene no mu burusiya kandi ko igihe kimwe na kimwe nabyo bashobora kubishyira mu byo twita ibikorwa bya gisirikari kugira ngo bahimane mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga umutumirwa ni porofeseri paul kananura impuguke mu bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi aba mu bufaransa turaganira rero ku bibazo by'intambara yo muri ukraine noneho mbasomere ubutumwa bwa titi filos niko yanditse ku ijwi ry'amerika voa radiyo yacu kuri facebook ati wamenya ibyo muri Ukraine uri muri Afurika ahubwo mugume mutubeshye aho igeze ni ukuvuga aho intambara igeze ariko se uyu filo koko ni nka wa wundi wavugaga ngo si intambara ngo turabogamye n'ibindi n'ibindi ariko se abantu bashaka kwibera mu karwa kabo ntibamenye ibipfa n'ibikira ngo dukomeze tubabeshye nimba wumva tukubeshya wowe ukagira imana we jya ukomeza nawe utubwire uti mwimbeshya ni uburenganzira bwawe twikomereze porofeseri kananura noneho rero ubu ngubu igihe cy'ubukonje cy'ubutita kiregereje aho ngaho mu burayi kandi uburayi cyane cyane nk'igihugu cy'ubudage mukenera reka no mu bufaransa mbashyiremo mbese uburayi bukenera gaze yo muri yo mu burusiya cyane ubu bizagenda gute se ibyo ni ibibazo abategetsi bagomba kwigaho kugira ngo mbere gukomeza kwibeshya mu gufata ibyemezo bimwe na bimwe bidafitiye abaturage babo akamaro nk'abafaransa si cyane kuko gaze bakoresha yo mu burusiya ni nka makumyabiri cyangwa makumyabiri na gatanu ku ijana naho ubudage bwo ni mirongo itandatu ku ijana urumva ko badashobora kuzabona uko bayisimbuza ibyo rero bizatera ingorane cyane cyane ngubu haba hari biriya byo bita ibigega nyabwenge byo twita reserve strategique biri gukora ariko nihaba ubukonje bukakaye ibyo bigega nabyo bizaba byarakakaye kubera ko izo peteroli na gaze bizaba bimaze gushiramo bivuga ko bazagera aho nyine bakumvikana cyangwa se tugasubira ku itadoba cyangwa gucana amakara peteroli byangiriza ikirere ariko n'itadoba agatadoba gakenera peteroli niyo mpamvu navuze gusubira ku makara nako nasanze gakenera peteroli idahari
nuko ubwo rero abangaba bahinyura iby'intambara none se mu burayi musubiye ku gatadowa mukakabura mukajya ku makara afurika yo byagenda gute nk'uyu muntu ati waba uri muri afurika ukamenya iby'intambara yo muri ukraine gute ubwo no muri afurika nabwo nabo bazasubira ku makara uwo muntu wamubwira ko ubu ngubu habaye ikoranabuhanga isi yabaye umudugudu niba isi yarabaye umudugudu nta gikorerwa hamwe ngo kibure kumenyekana ahandi ubwo ahubwo ashobora kuba adakurikira ariko ubwo ni uburenganzira bwe cyangwa se yifitiye ibindi bibazo byo kumva ibibazo by'isi ubwo nabwo ntawabimurenganyiriza ariko ntashobora kubuza abandi gutekereza no kureba kure cyangwa gukurikirana amakuru cyane cyane ko ibiba baba abarusiya barabyandika ibyo bari gukora baba abayikireniye barabyandika ubu noneho hari n'ibyogajuru biba bifotora buri kanya ku buryo umuntu iyo amaze kumenya ibyanditswe n'uburusiya akamenya ibyanditswe na ikirere akareba n'ayo mafoto y'ibyogajuru akabaza n'abo bahari nk'uko abajije uri muri kiyeve aba afite amakuru afite ireme n'ishingiro yasangiza abandi ariko ushaka kwibera mu icuraburindi ntagumemo ntabwo bizatuma isi idakomeza kugenda cyangwa nawe ntibizatuma iryo curaburindi rye ritamugiraho ingaruka kurenza abandi nibyo nanjye aba bantu babihakana nabashyira mu rwego rwa ba bandi bagira gutya igihe bo nta kibazo kibariho kibafasheho ako kanya bagakeka ko isi yose ari amahoro mbese mu magambo makeya iby'intambara ntawabyifuriza undi ariko rero nanone guhakana ko nta ntambara iriho kandi abantu bapfa ibyo nabyo ndakeka ari ugukabya intambara ni intambara mwokagira imana intambara ni mbi mbese utarayibona ntakayibone
bakunze baradijwe ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
noneho duhamagare nizigiyimana leonard nizigiyimana urahura akomeye
turabyara kweri uherereye he nizigiyimana
muri komine uganda intara ya muramvya mu burundi mu burundi gitema aho ngaho i muramvya se mwumva ijwi rya amerika neza
turaryumva ariko kuri esemu kubera kuri esemu yambwa dukoresheje ubundi buhinga turashobora kuyumva neza efemu se ko leta y'u burundi yafungiye ijwi rya amerika mwumva iyihe efemu y'ijwi rya amerika nyine niyo mu rwanda ni ugukoresha iyi mirongo nyine y'aya matelefone agezweho umuntu agakoresha ubundi buhunga bwaho umuntu akaruhuka yumvise ariko hari igihe tuyikabita dukoresheje mu rwanda nuko nuko none se nizigiyimana hari ikibazo cyangwa igitekerezo ufite
nk'iciyumviro gusa ibintu byerekeranye n'intambara nk'uko mwariko murabivuga ntawe byifuriza ubundi kandi twese turabibona kimwe gusa tubona ingaruka mbi z'intambara hari igihe intambara zijya ziba muri afurika abantu bakazinegereja amahanga akadutererana ubwabo buriya intambara ziriko ziraba ahandi zishobora guhanga isi niho isi rero ikimenya ikibi cy'intambara iyo ntambara yo muri ukraine na n'uburusiya ishobora gutanga icirwa ku mahanga yose aho intambara ibereye hose igihugu icyo ari cyo cyose kigakumira intambara hakiri kare cyangwa bakayiyamiriza hakiri kare kubera kuko intambara igira ingaruka mbi haba kuba muri icyo gihugu cyangwa ku yandi mahanga nizigimana urakoze eee radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda porofesori kananura ubu ngubu usaho aho intambara igeze uriya mugabo uri kiyefu mucungakawa hoshidel yatubwiye yuko abarusiya mu by'ukuri nta hantu bafite ku buryo bufatika ku buryo bashinze ibirindiro ku buryo bahategeka uko bashaka mbese noneho ubu ngubu mwebwe b'abahanga uko mubireba intambara iragana hehe izashira izakomeza hari uzatsindwa mbese na- na kiriya cyorezo cy'ibitwaro bya kirimbuzi uburusiya bushobora kubikoresha mbese mu magambo makeya cyane mbajije ibibazo byinshi ariko urabona biganaye ibitwaro bya kirimbuzi bizi intambara yananiranye nkeka ko kugera ubu hariya iyo ureba eh, icyo ikigamijwe muri iriya ntambara ni ugufata turiya turere tw'iburasirazuba Eh, ngira ngo uriya uhari ari kiyeve be- turiya turere tw'iburasirazuba amakuru afite ubwo ni nk'ayo dufite ariko akaba anareba cyane cyane eh, ibivugwa ku- kuri televiziyo y'ikiyeve urumva iyo umuntu ari kwiha morale ku rugamba eh, n'iyo yatsinzwe avuga yuko yigi- yigize inyuma gatoya kugira ngo yitegure kugaba ibitero bikomeye ngira ngo ni muri urwo rwego eh, nawe aba ari kuvuga ati ntibabumvira neza kuko n'ibyo yirirwa yumva ariko hariya ho mu burasirazuba kugira ngo ikirere izahagaruze bizatera ingorane nyinshi iyo ureba rero eh, igice cya mbere cy'intambara nk'uko twavuze cyari icyo gusenya ibikorwa bya gisirikari igice cya kabiri ari icyo gufata hariya nyine mu burasirazuba za donetsk na Lugansk- lungask Eh, ibyo nibiramuka bigezweho cyangwa bitagezweho cyangwa bagiye no gufata n'igice cy'amajyepfo kigana hariya kuri odessa eh, bazakoresha izindi ngufu haze nk'igi- nk'icyiciro cya gatatu kizaba kizahindura isura y'urugamba noneho hakoreshwe n'ibitwaro bindi bikomeye kugera ubu yenda bitarakoreshwa Eh, bishobora ibyo gutangira igihe hazaba hatangiye ubukonje eh, cyangwa se igihe hazaba habaye eh, iraswa eh, rya kiriya kigega cy'ubumara bwa kirimbuzi bukora amashanyarazi ibyo bita santarari nikirere cya zaporijiya muri kariya karere kuko karimo imirwano ba- abarusiya n'abayikiriniye bakaba bose ba- bitana ba mwana mu gushaka kurasa icyo kigega ariko ugasanga muri icyo kigega harimo abarusiyade barahafashe ndumva rero umurusiya ataki- atajya kwirasaho cyane cyane ko icyo kigega ukirashe havamo ubumara bwagira na hano i burayi kuko nicyo kigega cya nikireyeri eh, gikora amashanyarazi kinini mu burayi dukurikije impanuka yabaye mu- nabwo muri kirene mu kindi kigega kera cyo bitaga Chernobile iyo miyaga yageze hano mu burayi umenya ari muri mirongo inani na gatandatu cyangwa mirongo inani na muri karindwi mirongo gutya.
inani na gatandatu yageze hano mu burayi ku buryo hariya mu misozi miremire n'ubu bacyumva eh, ubwo bumara mu mu byatsi na hehe Ariko byo byari impanuka- byari impanuka, ntabwo baharashe.
baharashe
ijwi ry'amerika ku bufatanye na flash tv yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri flash tv mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabarangitse
abamfasha bambwiye yuko dufite undi munywanyi kuri telefone witwa mukundwa wa kirisitu urahura akomeye ashobora ndakomeye mu masegonda mirongo itatu igitekerezo cyawe Eh, jewe ku giti- ku ki- mu kibazo kiri hagati ya ikire n'uburusiya eh, harakwiye ko haba ibiganiro by'ukuri uburusiya bukagira ibyo buhevye burondera muri ikirene ikirene nabyo ikagira ibyo ihevye mu byatumye uburusiya buja kuyitera yego kuko turabona ibihugu byinshi byagiye birasambagurika kubera ko bamwe n'abandi usanga bavuga ngo jewe nijoro agomba kuba mukuru w'uyu ubu nawe nagomba kuba mukuru w'uyu yego mukundwa wa kirisitu ubundi witwa ndetse ubusanzwe mukuru wa kristo desire nuko nuko urakoze cyane porofesori kananura reka ngushimire cyane rwose urakoze murakoze cyane yego ijwi ry'amerika namwe mwese banywanye uko mungana ndabashimiye maze mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu murakarama tabara tabara tabara bantu bawe tabara rengera rengera rengera bantu bawe rengera mana nyiribirema inginga datakama uturebane ibuwe ni neza abananiwe ubasubize minete umva amajwi menshi yabera bo mu isi atakamba ubutitsa amanywa nijoro abantu barananiwe abandi barakomeretse yewe mana ngaho rero tabara ahe tabara tabara tabara ngaho tabara tabara bantu bawe tabara ngaho rengera rengera rengera rengera rengera bantu bawe rengera tanga amahoro ku isi intambara zibeho tanga urukundo ihangana nirangire tanga agahenge kiza indwara n'ibyorezo tanga ubuzima dore benshi barashira tabara ngaho tabara we tabara ngaho tabara tabara bantu bawe tabara ngaho rengera rengera rengera rengera bantu bawe rengera abantu nibyo twarakosheje twarahindutse twarahemutse tanga imbabazi tanga umugisha abaremejwe n'inzara bahemutse tanga agakiza mana ngaho mana dohora dohora dohora dohora dohora dohora ngaho mana dohora hembura hembura hembura imitima hembura ngaho mana hembura tabara ubuzima tabara tabara bawe tabara tabara tabara bantu bawe tabara bantu bawe tabara abagabo tabara abagore tabara bantu bawe tabara abana bato rengera rengera rengera bantu bawe rengera hembura ngaho mana hembura tabara ubuzima tabara tabara bawe tabara